بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة الكلام على عمدة الأحكام كتاب ذكرنا كجدمه كتاب وإطهار دبة كيس جرة الحديث الثاني عشرة حديث كأني لما فرت قرانيت أبنه يسوى صندق إبارة ويسوف ولي إردابنا عن أبي أيوب أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم أبا أيوب فقام أنصار إركف مسنرا أدف أكجر رسول جرين جر إني إذا أتيتم وقو أفتن الغائطة بك اتفنجانني اتؤدانا سيار أفتني فلا تس تستقبلوا أكا فولا ديبن على قبلة قبلتيا قبلة فولا ديبئنا يروسا بغاية haajaa guddoon qiblatti fuulan deebi'inaa gaa'ixa jechuun udaaniin fuula qiblatiin deebi'inaa walaa bowlin fincaanille yeroo fincooftan fuula qiblattiin deebi'inaaya amma qiblaan warra biyya tana garbi jiru noorzi isti yoo tahu afurtamii shan nirratti digrii isaa yoo tahu nu amma dachii badhee keessatti akkana fuula qibla deebinee fincaanuu fi udaanuuni dhorgaa jechu walaa tastadbiruuha walaa tastadbiruu duydallee garagalchinaa haa qiblatti duydallee garagalchinaaya fuula qofaami duydallee jechuu gaman achi deebisee Sarawistii kana deebiteetuma akkana deebi'ulleeni kitee fincooftu fi hajaa taanilleef dhorgaaya duydallee qiblatiin deebi'an. Maal goonaree jiran fuulan akkanan deebi'inaa jedhan duydallee ittiin deebi'inaa jedhani walaakin akkana haa jennu sharriquu bahatti deebi'aa yaa gizee fincooftanii fi hajaa biroo udaantanillee bahatti deebi'aa yaa bahatti deebi'an gara baatii amma lafa tanaa eessa istimi achi deebi'an jechuudha firra achitti deebi'aa oo garribuu takkii dhiyaatti deebi'aa yaa fuula fuula dhiyaatti deebi'u bahatti deebi'uu malee qiblaa fuula ittiin deebitu duydallee itti deebitee hajaa lamaan namarraa baasu sanii itti deebi'anii ingeeffatan jechuu nu barsiisaa yaa adiifisi kenna kun qaala abuu ayyuuba abbaan ayyuub akki jedhe فقدمنا لأفل الشام بيا شام تنا أفل جرقافة بيا شام شمسني بيا شام تنا أفل جد الدمن بيا شام تنا أفل جد يو بيا شام قاف إسري فتي مكة جد يو فتي مكة أرقمت إسين fattahamtee jedhanii duuba ni dhufne jedhe biyya shaam tana dhufne fawajadnaa ni garre maraahida mana duuba sagaraa jedhamu kana garree jedhe maraahida jechuun bakka haajaa fincaaniitii fi haajaa guddoo taanillee itti gatta'an san maraahida jechuun mana shintibeetii jedhaa warri afaan maacii kana namni beeku jira dhihoo sana namni biyyaa dhuun shintibeetiidha namaarri mana fincaanii jennanulleeni achumarraa hiikanii garuu maqaa addatti gaahe namuu illaaltan maraahida garree qad buniyas dhugaa ka jaaramte garree nahwal kacbaa gama kacbaa fuula deebisanii mana fincaaniitii suudaanii kana ka jaarame garre jedhe amma biyya shaami biyya yahudaa dhaqanii achi dhaqanii argan yoo arganii فننحرف غرغل عنها إسرة irraa gara galla jechuun yeroo seennu san jihaa qibla irraa gara galla jedhe siin akkana fuula gamana deebitiimi irraa gara gallee dagluma akkana teennaa jedhe dagluma fa'a akkana teennee fuula irraa gara gallee gama daglaa fa'a teennaa yeroo takka takka ammoo wanni gaa'ati mana seennetuma firraa osoo quban qabne fa'a qiblatti deebinee hajaa geeffanna jedhe yeroo tokko tokko wanastaghfirullaha yeroo akkasii araarama barbaanna rabbirra عز وجل رب جباته والتهيا يودقون نرى أرقمته takka takka fuula gama ka'aba deebinee fincaannee hajaa achii olillee gatteenne araarama barbaanna yaa rabbi nu araarami jennee araarama gizee daguu ufaanurraa argamellee kadhanna jedhe abbaan ayyuuka gamaan saarat irkifamu kuyya duuba qiblatti fuulan deebi'an hadiisni biroo ka kanaan wal qabatutu dhufa wal dhabu dhufa achirratti walii himna algaa'itu gaa'ixa jechuuya gaa'ixa jechuun amma kana nuu hiike mufradaata sani almawdicu bootaa almuxma'innu ragga'aa tahe min alardi dachirraa bootaa ragga'aa tahe bootaa ragga'aa tahe ikitaa tahe bootaa akkasiitiya gaa'ixa jechuun boota boota amma nu maal hin beeyne yoo gaa'ixa jedhan gaa'ixa yoo jedhan maal hin beeyne nuyi fincaane udaan hin beeyne gaa'ixa jechuun ammoo gaa'ixa jechuun bakka itti udaanan san malee waan namarraa bahisaniin ammoo nu maal godhu jirra waan namarraa bahisanii godhu jirra jechuudha haqiiqan waan bakka atitti waan sangatteette malee isaa miti jechuudha ma akkas godhanii abbaan kitaabatuuniin kaanuu ormini tahayya yantaabuunahu bootaa sani ka waltareeffatan tahanii yookaan yantaabuunahu ka hisa hamilan tahanii lilhaajati haajaf hamilayya bootaa san namuu haajan gizee qabdu hamilee achi dhaqa jechuudha yaksuduunahu sanarra wayya ni hamilan jechuudha hamilee namoo deemee achi dhaqaaya warri baadiyyaa afaan deemnee akkasi bakka saafii ta namni nu dura gadi hin taa'in urgooftuu laalee gattaa warri baadiyyaa baadiyyaa jira akkasi gattaa bakka urgooftuu laallatteetuma gatteetta ka'eedhaati gatteette biyyee tahee borillee bakka biraa laallatteetuma akkasi gattee waa gaarii gaarii gabiyyaa amma fixan jedhan malee homaan qabdu fakkannu ni moggaasan yaa duuba bihi gaayixa san ni moggaasan gaayixa san maqaa itti baasanii annafsi lubbuu alhadasi waan sirraa bahee san godhanii maqaa itti baasan yaa waan sirraa bahe san godhanii maqaa itti baasan gaayixa jedhanii yaa waan sirraa bahe sanii maal jedhan gaayi sila gaayixa asliin gaayixaa maali maaliif akkas godhan jennaan karaa hiyatan jibbannaaf jecha akkas godhanii lizikrihi isa dubbatu bikaasi kobxaawaa ismihi maqaa isaatiya yoo fincaan jedhan diqqooma tolti yoo udaan jedhan diqqoon toltamu maqaa kana isa yaamuu jibbansaaf jecha maqaa isatti kobxaayaa tahe tanaa yaamuu jibbannaaf jecha gaa'idha jedhaniini maqaa bakka wanni sun itti namarraa argamtuu isaa kennayya akka gaarii galchabbaan kitaaba ما شاء الله رب الرجال والمراحيض مراحيض جتشون هو مراحيض جتشون فوجدنا مراحيض جل أبان سعيد بيشام قفني مراحيض قر جل مراحيض جتشون جمع مرحاض إني جمع جتشكون جمع مفرد نساء مرحاض جلان تكو يوتاته mirhaad mana fincaanii tokko mirhaad jedhaniin hedduu isaatiin maal jedhaniin maraaxida jedhaniin mana fincoowwanii hedduu jechuudha wahuwa almuqtasalu bakka itti dhiqatamuya qaama itti dhiqatan wahuwa eeydan ittuu deebinee kinaaya ammallee riqiinsuma suni an mawdici takallii bakka itti qullaa ta'an jechuu sunillee bakkuma namni itti qullaa ta'u bakki qaama itti dhiqattullee bakka qullaatti taatu bakki haajaa fincaaniitiif waan achii oliif ati gatteessi sulleen bakkuma qullaatti taatu jechuudha. Qulla namni haajaaf gattaa'u qullama gattaa kan dhuraa fi jilba hedduu ofirraa agarsiiftanii akkasuma gattaare takkuma dhiqaansa taate bakka haajaa taate sanumaaya. Kun amma hadiisichi walii galatti waa takka fuula qiblatti hin deebi'an duridallee qiblatti hin deebi'an kunoo inumaayyuu yoo jaarmaya wahii keessa taatellee irraa garagalla haga dandeenye jedhe sahaabdichi ammoo hadiisa dhufu kana xiinxalaa wal dura dhaabbata inni diqqo الحديث الثالث عشر حديث كأني تدفع كان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله كان عبد الله علم عمري علم خطابي أبليسك حفصة سنه علم عمري علم خطاب وكان ننجد ما ننجد رقيت كورجد أول كوري يوما قياتك على بيت حفصة من حفصة أبوليتي فيا قبرتي والكورجة من حفصة أبوليتي إسا قبرتي والكورجة والكوري رقيتو والكوريتي جراجة يوما قياتك على بيت حفصة من حفصة والكورجة من حفصة جيتون اسمك كيسا جراتف جرمالي manni kama nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayh mana hafsaa jedhanii yaamanii keessa isiitu jiraata jechumaaf mana hedduu qaba rasuulli dubartiin sagaliigaa mana rasuulaa yoo jedhan addaan hin beekan mana habsaa yoo jedhan hoo jaartii rasuulaa keessaa mana habsaa jechuu jaartiiwwan isaa keessaa mana habsaa keeggaltu jechuu ya gubbat ol bahee fara'eetu nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasuula rabbii ni arge jedhe yaqdii ka geeffatu arge haajatahu haajaa isaa ta fincaanitiif ta achii olii geeffatu arge مستقبل فول ديبي الشام في شامتيا غرا بيت المقدس جيرو سن فول ديبي يو اتي فولك بيت المقدس ديبيته دويدي كان كي كعبة سراتا دويدي ايستها كعبة تهجد مستقبل الكعبة كونو كعبة دويدة ديبي فول بيت المقدس ديبي إسا هجا فنشاني تيف تأشي أولي جيفة أرجي يجد غبرا قلال من فنشاني سن غبتي إجار ما غبا سنقب إجار ما gubbaa ka haguugansan hin qabu mana fincaaniiti ijaaramaa inni ammoo gubbaan isaa gubbaan waan silaa rooba dhoowwusan hin qabu jechuudha jaluma akkana jidaara dhaaba dhaabanii ijaaran malee gubbaan gaqullaa inni akkana mana kana gubbaa asii kana bahee achirraa rasuulaf jalatti gad ilaale aduida kaabatti deebi'ee fuula shaamitti deebi'u arge jedhe yoo arge duuba wofii riwaati riwaa biraa keessas mustaqbila fuula deebi'aa isaa tahe arge beeytal maqdisi beeytal maqdisi fuula deebi'aa beeytal maqdis ha amma magaalaa duuba kunoo falastiinii keessa jirtu tana keessa jiru magaalaa maqaan maal qudsi keessa magaalaa qudsi jedhamtu keessa jira beeytul maqdis ka jedhamu kuni salaata tokko namni dhaqee achi salaate salaata numa sidi toofiiqi salaannirra dhibba shaniin caalti salaanni takkittiin achi salaanni takkittiin achitti salaannee amma magriba numa asii salaan magriba dhibba shan ka asii salaanni fi namni tokko ka achi salaate sawaabni walqixa sawaabni walqixa keenya kana dhibba shantu isa tokko jechuudha duuba hadiisichi waan nu barsiisu kuni kareefi wal'abu kareef duyda qiblatti hin deebiinaa jedhee mire barakkas jedhe kun ammoo rasuulli duyda qiblatti deebi duydatti deebi'e jedhe nama qiblaa deebi'e jedha wal'abare wal'abu reefi irraa dhoowwe amma nabiyyichi waan ummata irraa dhoorge deebi'ee dalagee dalagaa nabiyyichaati fi wanni inni isaan irraa dhoorgan wal dhabdi jedhan ulamaa'in islaamaa yoo wal dhabde hadiisa lama yoo waan adda addaa wal faalleessu dubbate jam'ii godhan jedhan in araarsanii jedhan tura jaarsummaa dubbatanii warri rabbiin fahmii itti kenne jechoota hadiisa lamaa wal dhabe kana araara walitti godhan yoo araarri in anjayin ammoo hadiisni lachi yoo sahiha tahe tarjiiha godhan ka irra jabaa sanadaan ka irra jabaa godhan jechuudha akkana tartiiba deemantu jira amma ulamaa'in islaamaa walitti araarsan ilaalla fiihimaa hadiisa lachuu kana lachuu ka abbaa ayyuubsanii ibnu cumar keessallee masaa'ilun ahkaamatu keessa jiraaya ahkaama inni nuu kennutu jira jedhan hadiisni kun lamaa ka qiblaa duydatti hin deebiinaa jedhee rasuulli dhoowwe kafiitti deebi'e kan fiitti deebi'e yujmacu walitti qabamaya walitti araarfama walitti qabama haadhayni almutakaalifeyni beyna haadhayni idduu hadiisa almutakaalifeyni waldhaboo tahanii kana walitti araarfamaya yujmacu walitti araarfama beyna idduu haadhayni almutakaalifeyni hadiisa lamaan waldhabe kan idduu walitti araarfamaya araarfamaya akkamitti araarsan jennaan بحمل باتشسودان حديث أبي أيوب حديث أبا أيوب نباتشسا على تحريم استقبال القبلة واستدبارها حديث أبا أيوب يوفن كانت قبلة فول ديبولين حراما ذويد الليت ديبؤون حراما حال قضاء الهاجة يرو haajaa san teeraawwataa jirtu sani haajaa fixataa jirtu fincaani fudaan san qiblatti fuulan deebi'ee qiblatti duudan deebi'iyya jechuun sun ni baachifamaa haraam haraama jechaa nuu kenna wayuxmalu ni baachifama ammoo hadiisu ibnu cumar hadiisni ibnu cumar cala aljawaazi ni gayaa jechuun irra baachifama idaa kaana yoos tahiya hajaa ubaratiinsi sun yoo tahe fi bunyaanin jaarmaya wahii keessatti yoo tahe wanahuyi satrii wahii yoo kasi dura jiraattu taheya yoo ati jaarmaya wahii keessa jiraat mana fincaanii keessa yoo jiraat siifee qiblaa idduu dhaabdi wahii eega jiraat fuulatti deebi'ulleen dhoorgamit duudatti deebi'ulleen dhoorgamitiya nuumar akkas kenna kenna kunoo gaafa dachirra taate kasiif qiblaa idduu jaarmayni tokko nuun jira fuula qibla deebi'uun haraama duudallee gaafasitti deebi'uun haraama gaafa ammoo siif qiblaa idduu waa jiraatan hoo waan qabu ibnu umar gaaf tokko gaala dura ciibsee fuulatti deebi'ee fincaan gaala dura satrii godhee kaayee fuula si deebi'een fincaane waan qabu satrii qabaa jedheen kunu wanni rasuulli dhoowwe gaafa dachii nuuf qiblaa hedduu waan jiraatinii jedhe baranni bon baran hagee hadiisa lamaan mataa addaan nuu qabe yaa kunam attaaniyatu ahkaamni lammaffaadhaa ka hadiisa kanarraa barannu الأمر هديه نما أججا يتشو برن بالتشريك بهت فول ديبئو أو التغريب تكيد يهت فول ديبئو هالا يرو قضاء الهاجة هاجاتا تيت فنشاني تيفتاتي أولي تمرت بهت وكان تيهت فول ديبئو nu ajaja idza kana zalika yo bati fi dini tahu idza kana zalika yo sun tahani ila ghairi alqibla gama qibla male yo bati sirra jirat diti le gara qibla keti male yo jiratte fa fi yadde bitaya fa yadde bitayo isin gara qiblatti keenta hin jechuudha. Ka ahli madiinaa akka warra madiinaa fa'a qiblaan isaanii bahaa midhiyaami. Waman namni ammallee fi samtihim jihaa warra madiinatti tahelleeni waman fi samtihim jihatiif jechuudha. Namni jihaa isaanii tahelleeni qiblaan isaanii bahaaf dhiyaamiti. Yoo qiblaan kee amma qiblaan bahanurraa jiraat itti deebi'uun nu dhoowwaa jechuudha. Yoo qiblaan warra garii dhiyaarraa jiraat dhoowwaa warri akkasii jechuudha. Ammoo namni qiblaa baha isaatiif dhiyaatatti hin tahin haa gizee haajaa xumuratu san bahatti deebi'u yookaan dhiyaatti deebi'a qiblatti akka hin deebinee jedhe hadiisichi akkanatti gargar nuu baasee nuu bareechee nuuf himee baaba sana baranne jechuu akkaataa amma miila kana hajaageeffannu fuula garam deebinaa duyda garam deebinaa yoom dhoowwaa yoom ammoo nuu baqqaa bira kunne namuu baratitan alhadiisu raabicu الحديث الرابع عشر حديثني كدني أفرفا آية حديثني كد أفرفا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنس كن نجريا بكادم رسولة أنس كمالي أمتا سقالي فوي رسولك الدمي anasiin kun ni jedhe maal jedha waan inni nuun jedhee nuuf barsiiserraa tokko kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulli tahee jedhe yadkulu ka seenu tahee alkalaa'a mana qullaa itti tahan sani mana haajaa fincaanitiif tachi olii san ka seenu tahee achi ol seena nabi muhammad bakka haajaa itti ol seena mana sayyoonni seenu fa ahmilu ni baadha ana anaa fi wagulaa islaamuun mucaan tokko nahwii mislii jechuu ka fakkaataa kiyyaan umrii keessatti kanaaf mucaanii umrii keessan na fakkaatu tokko ni baanna jedhe maal baanna idaawatan okolee baanna mimmaa in bishaan ta qabdu baanna jedhe okolee yookaan weelqa okolee bishaan qabu idaawaa jechuun hiya dhinaa ussagiiru weelkaa xiqqaa tokkoon jedhan min jildin gogarraa ka tahe yujcalu lilmaa bishaan itti qacetan weelkaa akka akkasin jiraare hin beeku kakal'oo irraa tahe bishaan itti naqatan qarbata malee beeynaalee nu takka hangarre jiru jiru duuba faahmilu ni baadha ana anaaf wagulaamu mucaan nahwii fakkaataa kiyyaa tokko umrii keessatti ka wal fakkaannu idaawatan okolee mimmaa in bishaan qabdu baannee وعنزة مسرات اللي بانا يا مسرات اللي ولي مسرات اللي نبانا ديم ننجد يول ديم فيستنجي رسول الاستنجاق بالماء بشان سنية بشاني منا فنشانيتي أكنا باتني إذا رسول هجر به أتشتكنني بشان سني نبيتي استنجاق لها إرابها أمو دوبا مسرات سني أكلما ديمني جنن تكي رسولي يرو فنشانسون يودتشين inni itti fincaanu sun akka dachiin garii yoo ati fincaate fincaan asitti deebise as dhooftee barsiif deebi'ani dachiin yoo shokokkeen tahin muslimtoota narra yoo teessee fincaate fincaan asitti deebi'an kanaaf akka bishaan fincaan itti hin deebine masaraadha saniin dachii qoqqosaaya yookaan hoo eega fincaanee irraa bahee yoo kachi kennan taate wadda'atee irraa bahee gizee sunna udu'aa salaatu dura dhaabaya gara lachittuu ni taati jechuudha sunna udu'aa yoo salaatu dura dhaabaa awwalallee dachiin dachiin miila kana wal qixxooftuu fincaan nama xastee biftu yoo taatellee akka fincaan dachii keessa gassee nan qoqqosa taanii yaa nabiyichi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi duuba alcanazatu anazaa jechuun maal mufradaata sani alharbatu sagiira eboo diqqoo takkaan jedhaniiya oboo oboo diqqoo takkaa yookaan ulee diqqoo takkaani eboo waraana eboo baytani diqqoo isii saniin jedhan wal idaawatu idaawaa jechuun inaa'un weelkaa sagiirun diqqaa ta'ee min jildin gogarraa tahe yaa'in gogaa horii waan wilkama xiqqaa gogaa horiirraa tahe takkasiitiya gogaa horii hodhanii akkuma makarajaa fa'aa keessanii ittiin waddaatan beeynu waan akkasii gaadhe duuba isa kana agas nu fassaree qawluhu algulaamu mucaan nahwii fakkaataa kiyyaa jechuun almumayyizu mucaa isa waa addaan baafate isa waa addaan baafate waa addaan baafate wanni kun nama meetii ibiddaana gubdee wanni kun ammoo ibiddaanan gubdu mucaa waa adda baafate alladhii lam yablug hin ballayne garuu umrii kudha shan hin geenne mooka waa adda baafate mucaa waa adda baafate mucaa waa adda baafate nama kaddamuu ni beeka nama mana fincaanii seenu bishaan fiduufii ni beeka ulee fiduufii ni beeka waan akkana akkana adda beeka ammoo ballagee sanaa kudha shan hin geenne adda waa baafate adda waa baafate mucaanii ganna torbaa fi ganna kudha sadii idduu mucaa jiru jechuudha umree kana idduu jiraaya duuba hadiisichi kun maal nu barsiisa jedhan nahwi qowluhu finidha qowluhu nahwi jechuun gulaamu nahwi jechuun muqaaribun lii kanatti dhihaataa tahe fissinni umrii keessattiya mucaa umrii keessatti natti dhihaatu jedhe ijoolleen hin ballayne lachuu laa rasuula kaddaman tajaajila tajaajila godhan ijoolleen hin ballagiin xixiqqoon gizee nabiyyichi nabiyyiin caalamaa kun mana fincaanii seenan kidmaa godhanla jechabdu jechuudha. qawluhu idaawwatan jechuun bikasri hamzatti qaraanee i jennee jechuudha. alinaa ustagiiru welikaa diqqaa tokko minjildin gogarraa ka tahee jedhanii qawluhu alacanazaa jechuun hiyalcasaa uleen jedhayya. sii xarafiyaa qacceesii keessatti hadiidatun sibiila ka qabdu. maayyennaan ulee qacceen sibiila qabdu san safuqraan biyyatee. seennaa baattee deemtuun san maal jedhaniin jechuun masraata jennaan saraata jechuun sisa fuudhee nabiyichi akkasitti if dura dhaaba yoo salaatu yookaan bakka hajaatiin tolfataaya fiihi masaa'il ahkaama hadiifni kun nu barsiisu waa sadi nu barsiisa jedhan hadiifni kun waa sadi hadiisa kanarra barannaya wanni sadi maal jawaazul ikhtisaari ni baqqa'uu gabaabbasiinsaa nu barsiisa jawaazu baqqa'uu al-ikhtisaari gabaabbatuu ni baqqaa ni gad fil istinjaa istinjaa keessatti gabaabbatuun namaaf gaya على الماء بشان قفرتيا من بجاني سنتي bishaanuma qofarratti osoo sooftiin hin riganne osoo koorfa fi dhagaan hin riganne bishaan qofarratti yoo gabaabbatte siif gaya jechuu kennaaya rasuula bishaan itti fidanii maal godhe fayastanjibil maal namaaf gaya immoo namni fincaanii bishaanin irraa kan dhaabanne taate sun waan qabu qulqulleessun ni aadaa adda addaa qabaa xabiyaa adda addaa qabaa namni yeroo mana fincaanirra taa'uu isaanii yeroo takkitteefirraa dhiqeene fincaan irraan dhaabanne ka wanni jiini wahii achi eegas xabxabiin irra argamtu sun akkasuma itti ofirraa qulqullaa'utti yoo dalagate dhoowwaan qabu jechuun nazaafaa umaan qabu. Astaaniyatu ka lammaffaa al-isticdaadu kurfaa'uudhaya. Kurfaa'uu nu barsiisa bixuhuuri bishaan wudu'atiin ni kurfoofta jechuu nu barsiisa. Inda qadaa ilaaja bakka haajaa baatu kurfooftee bishaan naqattee yookaan kaadima qabaattee kaadimni sii naqee akkasitti hin kurfooftee mana fincaanii seentee hajaa xumuratta jechuu nu barsiisa. Yoo akkanaan seentee rakkoo si dhufu. Fincaan qabattee gaa gabbahu si dhufa jechuudha. Yookaan surree jilbaan geessee akkana gaddeddeemu qullaa gaddeddeemu si dhufa yoo mijjeeffateen. Mijjeeffadhaa seenaa jecha immoo shari'aatu ajaa'iba wallah. Assaalisatu kasadaffa فهو ما لبرسيسا التحفظ تكفة التحفظ تكفم من النذر دوبا لا شر تكف التحفظ تكفم من النذر لا شن مرة إلى عورتي كما قام كيتي أكنا من سلال را تكفم يج أك قام أورا كي سلال لا أما أنا سيفي مجان إساس رسول من قداها جاسيني هيك إني سيني را أكته bishaan fidanii fi kaayanii waliin argan jechuudha. Ooraa fi rasuulli ni dhokse jechuudha. Ooraa fi ni dhokse. Soo namni si argu haajaa guddoo teettu jechuudha. Haajaa guddoo. Soo namni si argu sirraan teettu teettu biyya gariiba ta'anii immoo hin teettu. Amata kudhaa wahi dura karaa finfinnee santu naayini naayin bahee ture dhibee baadiyyaarraa dhufu namni firra bartaa'ee guddaan kun dilbii kun baaf godha walla ijatti yaanati. Dilbii kun booyii takka yaa'a akkaan ofirraahi namni achuba taa'ee guddoo kana nu warri baadiyyaa magaalaa keessa waan akkana agarre kan koban lafirra koban hugartaniiti ee wal bira ta'a akkana ta'a gaasanirraa rabbiin amma ummata baase kun dhoowwaa jechu attahaffudu min annazari tikfatuu laalcharraa ilaa awrati akka gama awraa isaa namni laalle irraa tikfatuu qabdaa jechuu nu barsiisa duuba hadiisa hamaaqee kana tokkicha kana ka sadaffa'a kana meerra buufne akkasitti الحديث الخامس عشر حديثني قرآني شنفة آية ليس كبه شنفة أبا قسادة الرأودي فميا أبي قسادة الحارث بن ربي- ربعي حارث علم ربعي الأنصاري كما انصارت إركي فميا أبي قسادة إلاني مقال كما جاتي مقال إساك أمو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وارضاه بقت هذا مقار أبرني حارث يجو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أكا أبنيا أحدكم تكون كيسا ذكره الرئيس كبني بيمينه الكمرقات كبني وهو يبول هالة فنشاونينية يرو فنشاو جرتو يسرر وقام سالاك كرر وكان ذكر إساجتشوني قام سالار الرآك ننقبني بيمينه مرقان ننقبن جيشو سو فنشانو جرتو mirgaan akkanatti hin qaban jechuudha mirga keetti hin qabdee firraa achi qaba jettee yookaan achi kun mana fincaalii sadii qajeelcha jettee yookaan kalamatanaa ka dhaabatan tokko fa'aa jiraame akkana godha jettee mirgaan hin tuqayya tuqan haala bowwaluu jiraneene laa yumsikanna akka hin qabanne ahadukum tokkoon keessan zakarahu qaama rarra'aa saalaa kan biyamiini mirgaan hin qabatin wahuwa yabuulu haala fincaa'u jiruuniya yeroo fincaa'u jirtun tun walaa yatamassah istinjalleen godhin min alkalaa'i yeroo haajaa fincaanitiif ta'achii olii gatteet istinjalleen godhin biyamiini harka mirgaatiin hin godhiyya harka mirgaatiin hin godhiyya godhuun gizee fincaanu jirtullee mirgaan hin qabattu gizee ammas istinjaa gootus mirgaan hin gootuya walaa yatanaffas hafuurallee hin baafatin fil'inaa'i weelikaa tokko ka waa keessaa dhuguu jirtu soo keessaa dhuguu jirtu jettee ittiin baafatiyya dhoowwaa jechuudha waa sadii adiifni walirratti mee tuuba in tuqaniya harka mirgaatiin in tuqayya isaa takka xiqqoo gaflooftan isinit hima xiqqoo akka gammaddanii fi sissama tokko irra buusan xiqqoo haa xiqqoo mirqaananii shabaabni kuni duuba darasicha tokko darasaan beeytanii mire darasicha tokko gaaf tokko intalti warra qaallaba qaallaban beeytanii mi dur darasaan tuni namatu qaallaba biyya adda addaatii dhufanii qaariyaa jechuudha warra qaariyaa sheekichi bashaasha ni bareedallee sihaa intalti warra qaallabaatu hin jaalatu jaalattee jennaani akkasitti sifirraa dubbifattee deemtee halkan ka'ulat itti dhufu yoo isin itti dhufte lakki bar abboo subhaanallah wallaa yaabboleetti awwaan san dur biyyatti barnarraa gizee sowuraa san muranii jedhe hin qabu barii jedhe saniifuu darasummaa bahee waan san muranii qabu jedhe waan kana bukkee qallabnaa jettee intalti itti garagalte kana mee maal godhaa yoo qallabtu dhugatti qabaate qabaatuu baate maal isii godhu idaa kana ka waan kana hin qabne qariyaa qaallaba goona yoo jette hin ari'an ofirra gandi marruu ni dhagaye gandi marruu ni dhagaye dhabe gaa qariyama namatti kennuudha mee janana laana qariyama namatti kennu tokko ni dhabe namichi warri baluu hin qabu jenne hin qabu jenne magaalaa seente duuba gaafa kaani dubbiin sheekaa geessee heeka kunoo qariyaa dhabe gurbaani akkam goonaa jedhanii himnaani shayini aaqilaa mala dha'eef ganama sunii warri baadiyyaa kun bishaan waraabbatu ufteen dheerri goshoo baattee hubboo baattee namuu gaddee karabbahi dhaabadhu dheeressi fincaan jedhina kana qabi wodhi fincaan jedhe gizee dheerri yaatu san qabateetu ofirraa karar qariyaa dhabe maal taaree shorororororoo godhee fincaan oo darachi warri waliin hin qabu hin qaban qabu hin qaba waan san jedhan namu qariyaa fuudhan fuudhan akkasitti yoo rakkoon akkanaa si qabsiifte gaafa akkasiin jedhan qabdeetuma gaa sifirraa gaa rakkoo jalaa bahuuni hima jira akkam taatare qariyaa dhabe kuni seeni mala akkasi kenneefi akkasi sifirraa qariyaa argate jedhan yoo haalli akkasii si mudatiin suquun hin jiru harkaaniya fiihi masaa'il hadiifni kun ahkaama inni nama barsiisu jiraya al'uulaa ahkaamni duraa annahyu nama dhoorga ammasi zakari qaama dhiiraa kasaalaa kana tuqurraaya haala albawli yeroo fincaa'u jirtu bilyamiini mirgaan hin tuqxuya yeroo fincaa'u jirtu sani harka kee ka mirgaatiin hin tuqxu jechuu nu barsiisa assaaniyatu ka lammaffa annahyu dhoorgaa nuu kennaaya ani istinjaa istinjaa bahurraa dhoorgaa nuu kenna bihaa mirgalleen istinjaan gootuya mirgalleen istinjaan gootu yoo mirgan bitaan qabaanne hoo wanni ati gootu hin jirtu gaafa hin qabu immoo maadaaba waan harka bitaa arabxisii kenneen harka mirgaatiin istinjaa godhuu dhoorgaa haraama jechuudha. Asxaalisatu kasadaffaa hoo annaxyu nama dhoorga hadiifni ani tanaffusi hafuura baafaturraa fil inaa'i wilkaa keessaa waa dhugu jirtu keessatti hafuura baafatu jechuudha. Inaaya kan yaaduuf jecha dhoorgaa tahee binna zaafati qulqullinnatti yaaddawiinsaaf jecha shari'aan irraa si dhoowwiteera. Inaaya tan yaaddawiinsaaf jecha binna zaafaa qulqullin yoo ati akkana keessaa hujatte namni biraa hin dhugutti deebi'ee zaafa miti jechuudha. Wasixa fayyaa namatti yaadiinsaaf jecha irraa nama dhoorgiteera. Fayyaa namaa yoo akkana fuula keessa baafattee ka biraa duuba osoo xixiyyootti dhuge fayyaan namaa dhibeewwanni tokko tokko ka hafuuran taru namatti arti jechuudha. Kana mararraa nama tiksuu fi keessatti hafuuran baafatinaa jettee shari'aan seenna nu tiksiteera. Alhadiisu saadisa ashara hadiifni kudha jahaffaadhaaya. ليس كل جافا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم رسول أفيا نبي محمد ندوفك أبك أبريني قبري لما رأوف جلال جديدين قبري لما هارو هنو بكت أولا من أمن بيك قبري رأوف جلال فقال نجد رسول إنهما يسال لمان قبري لمان جتشومي سلا ظاهر قبري لمان جتشو إنهما قبري لمان جتشوني warri qabrii tana lamaan keessa jiru kun la yucazzabaani ni qixaatamamaniya ni qixaataman qixaata jabad itti jira jedhe jara lamaan qabrii tana keessa jiru kan wamaa yucazzabaani waan qixaatamaman ammoo fi kabiirin waan guddaa tahe tarkuhu isa dhiisuuya waan isa dhiisuun isarraa fagaatuun guddaa tahe tokko keessatti hin qixaatamayya wama silaa dhiisuun isaa laafu keessatti qabrii keessan rabbi isaan qixaatu jira jechuudha mee warri wanni sun lamaan maal amma ahaduhumaa ammoo tokkoon jara kana lamaan keessa tokkoon isaanii fakkaana ni tahe laa yastatiru ka inni laa yastatiru kan tikfanne tahe kan qulqulloofne tahe min albawli fincaanirraa qulqullaa'uya laa yastatiru kan tikfanne إني واجئ فسره لا يتحفظ كان تكفلته من البول إن كان الرا بسترة دوب دهو تكي ستكتت منه إن كان الرا دهو وهي ستكتت من تكفته يعني لا يستطيع دهته من البول إن كان دهو من كان الرا إن كان akka qaama isaa tuqnee dahoo wahii hin godhu jechuu waan isa hin qulqullaa'u jechuu fincaaneetuma irbee irbee ofirraa ofirraa akkana goggodhee gad deebisa jechuudha dhumarraa gad deebisa waa saniif azaabama jechuudha irra hedduun azaaba qabrii rasuulli fincaanirraa jedha fincaan qaama namaa tuttuqu guyyaa qabrii keessa gaaza gaaza tahee bakka san guba jedha kuma gaaza qaaman naqanii kana bakkuma san nama guba jedha wa ammal aakaru ammoo gurbaan kun ka qabrii keessa qixaatamu fakkaana ni tahe inni yamshii ka deemu tahe binnamiimati dubbii namarraa guuruudhaan gama nama kaanit dubbii geess nama namiimaa tahe jechuu nama haasawa nama tokkoo fuudhee nama tokkotti geessu jechuu akka jarri sun idduu isaanii hammeen itti argamu fakkaana ni tahe yamshii ka deemu tahe binnamiimaa kutiin deema jechuu kuti fa'aakaza rasuulli ni fuudhe jari جريدة دمي تمرا تكنفو لرقبة جيتو كتاتفو ليام فشقها إسي أدى الأوسي نصفين بكلمة دمي تمرا جيتو فوله بكلمة أدى الأوسي فغرز نداب في كل قبر شوف قبر لما ندى واحدة دمي تك دابية دابية دمي تك فغرز ندابي توبا غرس روان براني جتي توبا ندابي يشما في كل قبر واحدة شوف قبري رم دابي تك تك فقالوا نجد يا رسول الله يا إرجما ربي لما فعلت مالف دليت هذا أكنا يعني دميت أنا بكلمت في الدبافت قبري جل لما نزاوج ركن الرماد عبد جنني ما قال رسول نجد لعله نين كجيلة جد لعله نين كجيلة يخفف نهف اللي فما كجيلة عنهما جرت لما نرى لعله أزاب سني كجيل يخفف نهف اللي فما كجيلة عنهما جرى لما نرى ما لم ييبتا وان دمين تلمان انقوغينية وان اسين انقوغيني haga isin jiitu tasbiiha gootu sani jireenya qabdu sani irraa rabbiin azaaba jira lamaan irraa in haffalleessa jechuu rabbi kajeela jedhe rasuuluma waa kaasima isaan beekan jechuudha akkana kajeela jedhee irra dhaabee duuba ficcaan irraa qulqullaa'uun waan jabdu jechuudha waan laaftuu nu fakkaatu tana jabdu al mufradaatu kalimaan takka takka ta as keessaa hiikotti hajamsiiftu laa yastatiru min albawli jechuun laa yataxaffadu hin tikfatu min albawli fincaanirraa bisutratin dahoo taqii isa tiksitu minuu fincaanirra minuu fincaanirraa ka isa tiksituuni hin tikfatu dahoo wahiisa fincaan akka qaama isaa hin tuqne isa tiksitu yookaan sooftiin ofirraa qulqulleessuu ta'etti yookaan koorfaa ta'etti yookaan bishaan ta'etti yookaan wama isa akka qaama hin tuqne isa tiksu jechuudha saniin hin tikfatu jechuudha. Qawluu yabshii bin namiimaa deema jechuun yanquluu ni geessa kalaama lagayri haasawa nama biroo geessa nama birootti biqastiin idraari niyya karaa miidhinsarratti jarri sun lamaan akka wal miidhanii jechuudha biqasti hamilee al idraari rakkoo argamsiisutti jechuudha akka rakkoon jira san lamaanitti argamtuuf kanarraa fuudhee kaan geessa jechuudha qawluhu jariidatan jariidaa jechuun maal bakki tanata jabduu qabdani asiiba damee annakli nakliitiin jedhaya damee timiraa damee timiraatiin jedhaniya alladii dameen sunuu leysa fi isa keessa kan tahini sa'afun goggoginni baalaaya sa'afun goggoginni baalaa yookaan daalachenni baalaa baalli qaama'ee daalachenni baalaa ka keessatti hin tahin yookaan goggoginni baalaa ka keessatti hin tahin damee akkam jechuun damee akkam ta goggoginni baalaa keessatti hin tahin damee akkam jiitu jechuudha damee jiituu fuudhee goggoginni baalaa tokkonuu keessatti hin tahine kasi gubbaa dhaabe nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi sababa waan xahaaraa asitti gabaabban fin'ee si waakatti seena darsiitti aantu keessatti subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta wastaghfir